iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeze kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba twaje ngaha mu kibanza cyo kwikukira kugira twigine hajya hari abavuza ingoma mirongo ibiri n'umunani hariho abatamba mirongo ibiri n'umunani numa zerekana amahoro mirongo ibiri n'umunani duhurize mu bumwe kugira twiyubakire igisagara cacu uwo ni fredi mbonimpa umuyobozi w'umujyi wa bujumbura avuga ku giterane cyahuje urubyiruko kuri uyu wa gatandatu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya ntimucikwe nk'uko twe mwari mubyumvise dutangira urubyiruko ruturuka mu mpande zose zitandukanye z'umujyi wa bujumbura rwahuriye mu kibanza cyitiriwe ukwikukira k'uburundi intego y'iryo huriro kwari ugukomeza ubumwe mu rubyiruko nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'umujyi wa bujumbura inkuru irambuye na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga
indirimbo intambo umurisho w'ingoma nicyo byaranze ibirori byatunganirijwe n'urwaruka rwo mu mihinga itandukanye y'igisagara ca bujumbura kuri uno wa gatandatu umukuru w'umugwa mukuru w'uburundi ari mu bateguye ivyo birori akanifatanya n'ubwo rwaruka kuri uno wa gatandatu yabwiye ijwi rya amerika ico ivyo birori vyari bigamije uno munsi n'umunsi udasanzwe w'igisagara ca bujumbura aho urwaruka rwagiye hamwe kugira twigine dutegure umunsi mukuru w'ubumwe imyaka mirongo ibiri n'umunani nk'uko musanzwe mubizi ayo masezerano y'ubumwe haheze iyo myaka yemejwe ariko mwagiye murabona ko urwaruka rutigezwe rutumirwa rubibamwo tukagenda hariya kuri monima y'ubumwe ugasanga ni amajambo ni amadisikuru ubu rero urwaruka twashatse yuko biyumva mu bumwe kuko mu gisagara tugize ubumwe nta macakubiri agaruka nta bibazo bindi by'amatiku rero twaje ngaha mu kibanza cy'ukwikukira kugira twigine hajya hari abavuza ingoma mirongo ibiri n'umunani hariho abatamba mirongo ibiri n'umunani numa zerekana amahoro mirongo ibiri n'umunani duhurize mu bumwe kugira twiyubakire igisagara cacu urwaruka rwitavye ivyo birori narwo nyene rwagaragaje ko uwo munsi uhimbaje ubwa mbere kugwaruka kuva abarundi biyemereje amasezerano yo kubana mu mahoro waje hageze bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika bafise ico basaba baba abategetsi canke abagwitangiye imbere mu bijanye n'itsimbatazwa ry'ubumwe mu gihugu ico twobasaba ni uko hamwe hamwe boza baratwigisha yuko mu burundi ata bwoko bukihari hanyuma tukabona yuko umuntu wese asa na mugenzi we ni uko abo bakuze nyene boduha akarorero keza hama bakatwereka inzira nziza irama yodushikana ku mahoro hama abarundi tukabana mu bumwe n'umutekano n'amahoro ntangende twebwe muri kahise nibaza ko ari nk'ibyo by'ubwoko canke kutava hamwe canke ibintu vyerekeye nk'imigambo ugasanga ngo umwe yegamiye umugambo uwundi uyu ugaca usanga ntibahuze neza twebwe twobatera akamo yuko bobiheba tukabumwe kuko n'imana yaradukunze tubumwe ibyo igihe yaturema ntabyo yatubwiye turi abantu umwe abone ko uwo mugenzi we ari umuntu gusa ibyo babivemo dukunda igihugu cyacu sijya mbere hatunganywa iminsi mikuru nk'iyo ku minsi ya gatandatu mu gisagara ca bujumbura ahanini iba ifise intumbero ya politike ariko uwuyu wa gatandatu wari ufise iyindi ntumbero fredi mbonimpa yabitangiye insiguro uno munsi wihariye urwaruka kugira twerekane ko natwe urwaruka teza gutsimbataza ubumwe kuko nibo nkingi nibo kazoza kandi nibo bavyumvise vyodufasha n'abandi kuvyumva uru n'urwaruka nta migambwe n'umwe ngira mwabonye ko ata mwambaro urimwo ni abantu bava mu masosiyasiyo atandukanye rero ivy'imigambwe birafise igihe caco mugaba ni ubumwe bwo gwaruka mu gisagara ca bujumbura umukuru w'igisagara ca bujumbura agahamagarira abanyagisagara kuzitaba ari benshi ibirori vyo guhimbaza imyaka mirongo ibiri n'umunani irangiye abarundi biyemereje amasezerano yo kubana mu mahoro ku munsi wa kabiri igenekerezo ya gatanu ukwezi kwa kabiri uno mwaka uwo munsi ukazohimbarizwa ku mirwa mikuru y'intara y'uburundi ibirori nyamukuru bizobera ku mugwa mukuru w'intara ya gitega mu minsi iri imbere ugiye kuba umugwa mukuru wa politike bikazotegwa iteka no mu umukuru w'igihugu petero nkuru nziza bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika evariste urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu burundi ku makuru y'imikino ihuza amakaminuza mu gihugu umupira w'amaboko handball ku runo wa gatandatu winjiye mu gice cya kabiri gishyira icya nyuma mugenzi wacu fidel dantoine nsabimana uri igitega yakurikiranye iyo mikino inkino zihuza amakaminuza akorera mu gihugu cy'u Burundi mu rukino rw'amaboko handball ku ruhande rw'abahungu kuri uno wa gatandatu zinjiye mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma umugwi wa kaminuza yitiriwe Tanganyika Université du Lac Tanganyika y'i Bujumbura ILT mu mfunyapfunyo y'igifaransa watanye mu mutwe n'umugwi wa kaminuza yigisha ubuhinga Université Polytechnique do Gitega IPG mu mfunyapfunyo ni urukino rwatanguye imigwi yose isa n'inganya ubuhinga ariko mu minota ya nyuma URT yasatiriye mu buryo budasanzwe ubona ko abenshi mu bakinyi bayo bakina mu guserukira gihugu wa handball urukino rwaje kurangira URT itsinze IPG ku manota mirongo itatu n'indwi kuri mirongo ibiri na rimwe jean claude ndayirorere umumenyereza wa URT yavuze umukenyero yakoresheje mu gutsinda IPG jewe nta na rimwe mvuga ko intsinzi mba ndayiteze kubera abamenyereza bose babifuza intsinzi nyine ariko icyo nashikiriza ni uko njye narateguye umugwi hanyuma ndagusaba yuko ibyo ndaberetse aribyo bigira ibyo mu gifaransa ibyo bita performance none uvuga yuko umugwi wanjye wabaye performante ndazi mu gihugu gitega ariko kandi uwo mumenyereza wa IRT yabonye n'utunenge mu bakinyi biwe hari ahantu nabonye ko ngwaye nibaza ko nzokora cyane gori umuzamu wanje ekipe yanje hariho utuntu twinshi akibuze nibaza ko nkeneye kudukoresha kumukorera ko cyane kugira ngo tuzoshike mu ntambwe yindi izokurikira amaze kugira aho yigira imbere ndayihereje leonidas umumenyereza wa ipg naho yatsinzwe avuga ko atarabyiteze nari niteze ko ntsindwa ariko urabona mu mpera z'urukino twavuye turushwa kuko abakinnyi nagomba kumenyesha yuko abenshi bari mu masitaje baheza twaronse rero umwanya munini wo kwitegura icyo nize rero kuri kuri ino ekipe ya Université de Lac Tanganyika badusumbije cyane cyane defense nje gutangira ko bagize defense avance nanje ngira defense classique baca baranca mu ryahumye niko niko kunsumbya rero izo nkino zibuza amakaminuza ari mu Burundi zateguwe n'ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi uno mwaka ukabwize gatanu izo nkino zitegurwa gashaka Salvatore icegera c'umukuru wa komite ijeje gutegura ayo mahiganwa yabwijwe rya Amerika intumbero y'izo nkino intumbero yazo ni ukugira ngo amakaminuza ahure bakine bamenyane umwe avuye muri iyi kaminuza akaja ahandi ku yindi kaminuza ashobora gusangaho mugenzi we bakinanye hama bamenyane hanyuma urabona yuko kenshi niyo bahejeje amashure baca bahurira mu buzi butandukanye bazomenyane bati twarakinanye hariya uyu ari umugenzi uyu twarahuriye mu nkino uru cyangwa ruriya ikindi giciza intumbero ni uko mu bindi bihugu na cyane cyane nk'ibi bihugu bigize aka karere basanzwe nabo nyine batunganya inkino zihuza amashuri ya kaminuza hanyuma rero izibaye iza mbere kenshi zirahura natwe turi muri iyo ntumbero y'uko abanyeshuri bacu tutobagumiza ngaha nyine bakinira aha mu burundi honyine bazoheza ababaye aba mbere baca bajya gukina n'amayandi makaminuza yo mu bindi bihugu byo mu karere cyangwa mbere no muri afurika gashaka salvatore amenyesha ko uburundi bumaze kwitaba inkino z'amakaminuza yo mu bihugu bihurukiye mu karere ko mu buseruko ku nshuro ya kane twarashoboye kutwitaba washaka inkino zo mu karere zabereye mu gihugu cya tanzania mu gisagara cy'idodoma icyo gihe urundi bwaritavye zari inkino umwaka ugira cumi na rimwe izo nkino zikinwa mugabo urundi ryabaye irya mbere ubu rero twararose iyo ntambwe ya mbere dufashijwe n'ubushikiranganji umushikiranganji yaravuze ati muratanguye muzobandanya mukina izi nkino mbere mujye guhiganwa mutuzanire ibikombe n'imidari itandukanye kaminuza yitiriwe tanganyika niyo yari yaserukiye kaminuza ziri burundi aho mugwi w'umupira w'amaguru w'iyo kaminuza washoboye gushika mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma
fidel d'antoine nsabimana igitega turamushimiye cyane kuri iyi nkuru twibutsa kandi ko mu kanya muza gukurikira ikiganiro kira
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi itegeko rirengera abagendana umugera wa sida iryo tegeko rivuga ibyo leta n'izindi nzego zayo zigomba gukora mu kurengera abagendana uwo mugera kugira ngo badahezwa inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu jean claude nshimirimana mu ntara ya ruyigi iryo bwirizwa rikingira abagendana umugera wa sida ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku igenekerezo rya cumi na kabiri rusama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ingingo ya kane y'iryo bwirizwa ivuga ko kurwanya umugera wa sida ari igikorwa cy'inyungu rusangi icyo naco kirimwo ubushakashatsi gupima kuvura gutanga impanuro no gushigikira abagendana uwo mugera no gukinga ko umugera wa sida ubandanya ukwiragira na cane cane kwigisha abanyagihugu ingingo ya gatanu y'iryo bwirizwa ivuga ko leta ifasha mu gutanga impanuro no gushigikira abagendana umugera wa sida abagwaye canke abakozwe ko n'uwo mugera mu ntara ya ruyigi abagendana umugera wa sida barashima ko bashigikiwe muri rusangi mu buryo butandukanye uwo musore amaze imyaka irenga cumi azi ko agendana umugera wa sida ni umwe mu babishingira intahe turashyigikiwe cyane rwose kubera turaronka umuti turaronka umuti witwa bactrime wa neusa sosani for tukaronka na atipra hariho n'imiti mw'iyi minsi yaje ifasha abantu bamaze igihe umwaka bagwaye igituntu urumva rero imiti irahari ndetse hariho n'abantu badakwije ibiro mu magara yabo baronka imfashanyo ivuye muri kubaruje kandi ntaciye mu ijambo no mw'iyi minsi harabonetse ishyirahamwe ridushyigikira riratwigisha kuja muri asosiyasiyo turaja mu masosiyasiyo baraduheza n'imfashanyo ingingo ya cumi n'icenda y'iryo bwirizwa ivuga ko umuryango utegerezwa gufasha mu kubungabunga amagara y'ugendana umugera wa sida kandi ukanamuherekeza gushika mu minsi ya nyuma uyu musore aba mu gisagara ca ruyigi aremeza ko atawukumirwa mu kibano kuko agendana umugera wa sida turashigikiye umuryango cane rwose ahubwo twaremesha n'abandi cane umuntu afise ikibazo aragushikira wewe azi ko urwaye ukamuha impanuro agashikira muganga akipimisha hanyuma ari ubwo bafise ukamuremesha kumva ko ari umuntu nk'abandi kaja kuri disipurine kaja kuri fasoni gusa nta kindi gafata umuti neza hanyuma arabaho nk'umuntu nk'abandi akiteza imbere nk'abandi n'umuntu nk'abandi ntamwe twebwe nka muntu turabona hakumwe ngo umurwayi umugira wa sida nta namwe kwera uyu mukenyezi aserukira ihuriro ry'abagendana umugera wa sida rbp plus mu ntara ya ruyigi avuga ko gukumirwa bivana n'inyifato y'umuntu mpungeze amaso sinovuga ngo ni nabi kandi si neza cyane muga mu gukumirwa bivana n'umuntu ngene uba wifashe bwa mbere utikumiriye umuryango ntushobora kugukumira iyo wigenyeje neza mu muryango nta kuntu bashobora kugukumira utegereza kubaho ugakora mu bandi ugategura imigambi y'iterambere mu rugo cyo kimwe n'abandi amenyesha ko abagendana umugera wa sida bakumirwa muri kahise akanavuga icyo bakoze kugira ngo bigabanuke nko mu myaka yahera hari aho byashika tukajya tubashikira tukabahanura imiryango yabo cyane cyane biturutse ku nyigisho twahora dutanga hakiriho uburyo ku rwego rw'igihugu twarahamagara abantu bo mu mitumba yose kuva ku nzego zo hasi n'abo mu mashengero izo nyigisho tukazibaha tukazibashikiriza nabo bakagenda bakazishikiriza mu miryango no mu mihana kuva ku rwego rwo hejuru gushika kuri nyumba kumi ibyo bintu byari byagiye biragabanuka muri iryo bwirizwa birabujije gusaba impapuro zo kwa muganga zerekana ko umuntu atagendana umugera wa sida kugira ngo yemererwe kuja mu buraro bw'imigwi y'inkino canke y'imibano kugira ngo ahabwe akazi kibure akagumizwemwo mu gihe co gusaba akazi umuntu wese agendana umugera wa sida afise uburenganzira bumwe n'abo bahiganwa batagendana uwo mugera nubwo biri uko bamwe mu bagendana umugera wa sida mu gisagara ca ruyigi bavuga ko bitoroshe kuronka akazi ku muntu agendana umugera wa sida uyu musore avuga ko hariho ubuzi hasabwa impapuro zemeza ko umuntu akomeye maze akabona ko abagendana umugera wa sida batozironswa hariho ubuzi butangwa barabye yuko umuntu akomeye cyangwa adakomeye akazi kose n'ubuzamu ngaha muri iyi barakagusaba nawe uba ukora muri aya masosiyete y'amapesije baragusaba gutitse fizike barayigusaba yuko uba ukomeye akazi kose gatangwa barakagusaba kandi rumva kwa muganga kugira bagusingiye titse fizike bazi ko udakomeye ntibishoboka ibyo murazi ko abadogiteri babikora babisinyira ko no kubisinyira wari udakomeye ntibabigusinyira ko mugabo ukomeye barabigusinyira urumva izo n'ibibazo mu bundi buzi izo mpapuro zidasabwa yemeza ko abagendana umugera wa sida bagerageza kutimenyekanisha ko bagendana uwo mugera kugira ngo bagire amahirwe yo kuronka akazi mwese murazi yuko mu isi umuntu akunda ukomeye akenshi ugiye utiyemera ntuwerekane icyo kintu ntibore kwiguhora kubera babona yuko ugiye kubatesha umwanya w'akazi akenshi umuntu agenda yihishije ntashobora kuvugisha ukuri ati ndafite umugira wa sida aho ugiye wihishije naje ncange n'isura bimeze neza aho ni sawa ariko ugiye ugaragara yuko amagara yawe atameze neza ntaco tuma batakwimakaza kubera babona yuko urimagaye wagata kizobafasha mu gisata cy'ubuvuzi abaganga twabajije nubwo badashima gutanga ijwi bose bavuga ko urupapuro rwemeza ko umuntu akomeye barutanga bataravye ko umuntu agendana umugera wa sida hadahunyanzwe ibitegekanijwe mu gitabo mpanavyaha umuntu wese arenze ku bitegekanijwe n'iri bwirizwa rikingira abagendana umugera wa sida ahanishwa ihadabu riva ku bihumbi icumi rigashobora gushika ku bihumbi ijana vy'amafaranga y'amarundi jean claude nshimirimana mu ruyigi ijwi ry'amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
ubu noneho rero radiyo ijwi rya amerika igiye kubagezaho cya kiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro kwa nyaburunga kwa nyaburunga uno munsi tugiye kuyaga ivyerekeye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imyaka mirongo ibiri n'umunani irigoroye abarundi biyemereje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ayo masezerano ni indahiro ntarengwa abarundi barahiye inyuma y'indyane zifatiye ku macakubiri y'amoko nk'ibyari bihegeye kuba muri ntega marangara mu gihumbi kimwe magana icenda mirongo umunani n'umunani aho rero baciye biyemeza kubana mu mahoro mu gihugu cy'u Burundi muvyeyi wa bose yamara rero igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abafasha biwe ayo masezerano amaze imyaka ibiri itarenga ryatumye uburundi bugwa mu kaga k'indyane z'amoko na politiki muri kino gihe ibyo byatumye abarundi bamwe bamwe baguma mu ngendo y'amacakubiri y'abayamoko n'intara barenga noneho ku ndahiro yo ku wa gatanu ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe uno munsi inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umunani abarundi biyemereje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ico cifuzo c'ubumwe bw'abarundi bwuzuye coba carashitswe ko abarundi uno munsi bokwirata iki mu vyerekeye kubahiriza iyo ndahiro bari birahiriye intambamyi zoba zibangamira iyubahirizwa ry'iyo ndahiro n'izihe hokogwa iki kugira ngo ubumwe bw'abarundi ntibugume mu ndirimbo no mu masezerano ariko buje no mu ngiro vy'ukuri mu kuba ikiganiro hano ku nama turi kumwe n'abatumire batatu ambasaderi guillaume ruzovio arongoye inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no gusubiza hamwe ambasaderi mwaramutse mwaramutse neza ndaramukije n'abatumva bose sangwa muri kino kiganiro murakoze murakoze nawe uwundi turi kumwe ni honorable tatien sibomana umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse ndakuramukije jerome kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose sangwa muri kino kiganiro mwakoze kuntumira murakoze nawe uwundi turi kumwe ni remi habyarimana umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu akaba anarongoye ishyirahamwe mezo riwere despoir mushinga ntahe Havyarimana mwaramutse mwaramutse neza Jerome kandi turaramukije n'abariko baratwumviriza sanga muri kino kiganiro murakoze cyane murakoze nawe mu gutangura rero kino kiganiro mpereye mu nama nkuru y'igihugu ijeje ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi ambasaderi Guillaume Ruzovio mu byo mujejwe mu nama nkuru y'igihugu ubumwe bw'abarundi burimo by'ukuri
yego cyane ubumwe bw'abarundi burimwo iyi nama mu kirundi noyita inama ndongo noyita inama nkuru ijejwe ubumwe bw'abarundi no kurikuriranira urumva rero yuko ubumwe bw'abarundi burimwo kandi mu bikorwa dushinzwe ni ukugerageza ku- ku- kubuhagararira ubwo bumwe eh, turondera bw'abarundi inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umunani uno munsi biracakenewe ko twovuga indahiro abarundi baragiye ku wa gatanu ruhuhu yego cyane irya ndahiro yarahiwe nawe wenyine wajije kubivuga uki- ukitwakira wavuze yuko itamaze n'imyaka ibiri yaciye ihungabana byaciye biboneka yuko i- irya ndahiro bayirahiye umenga nta niyo bo- bazi kuko nta myaka ibiri yaheze byaciye bihinduka byose mbere n'umwaka umwe mbere aho imigambwe itanguye kwiyamamariza hagatsinda umugambwe umwe usa n'uw'ubwoko hanyuma bi- a- imyaka ibiri iheze bigaca byononekara byose urumva yuko ubwo bumwe ni ukuri turacaburondera indahiro bayirahiye ku ngufu iyo ndahiro bayirahiye si- si- sinovuga ngo ngo ku nguvu ni indahiro ni indahiro umenga ni ni ni ni bimwe nyine byo byo- byo- byo gupfa kwikura urabona?
amasezerano y'amomekerano
Si- isho- basho- ashobora kuba ari ama- ari amasezerano yabaye amasezerano y'amomekerano kuko urabona icyo gihe mbere aho iyo iyo- ayo masezerano yabaho yari intwaro yari imaze igihe kininiya intwaro yo- bavuga bose ko ari iy'ubwoko bumwe bavuga yuko ari iy'intara imwe umenga ni ibintu bazanye kugira ngo bi- ba- ba- bamere nk'abapfukabukereye ibintu byashoboka bi- bi- bishoboka ko bishoboka biribo nk'uko nabivuze byaciye byibonekeza buno nyine ariko muri ayo masezerano baratangura bavuga bati ubumwe bw'abarundi bwamyeho n'ubu buzokwamaho erega ubumwe bw'abarundi ni ukuri urabye muri kahise k'uburundi ubumwe bw'abarundi bwaramyeho mugabo burashobora guhungabana bwarahungabanye muri iki gihe iki gihe nyine icyo gihe kuva muri muri iki gihe c'inyuma ya indepandanse dufate bwarahungabanye nibyo mugabo mu- mu mu mutima y'abarundi umurundi yama yumva ko ari umurundi hanyuma nico gituma rero tubwirizwa nk'uko mwabivuze tubwirizwa kugerageza tukabuhagararira tukaburondera mu- tukaburonderana mu mu babanyi mu barundi bose tuga- tuga- tugahuza imitima ibyo bintu byo- byo gu- byo gushamirana by'ingwano twogerage- twogerageza tukabisezerera ndagaruka honorable tatiana sibomana inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umunani amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abarundi bayemeje ku bice birenga mirongo icyenda ku ijana asa n'amomekerano
ibyo ibyo ngira kumbura bi- sinzaba bivuga na, na ruzovu yajejwe inama nkuru ijejwe ico kibazo no kunywanisha abarundi birantangaje ko yoba bibona gutyo kuko eh, nk'uko mubizi kugira aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi ashikwe ko harabaye amanama menshi cyane ku nzego zitandukanye gushika no hasi imbere y'uko bija eh, mu matora abarundi bose bakagira icyo babivuzeko murumva rero eh, uyu canke uriya na cane cane uwurongowe iyo nama nkuru ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi kuvuga ko bwoba ari ubwomekerano ivyo biri ku gatwe kiwe canke n'uvyiyumvira ni uburenganzira bwiwe mugabo nta kuri kurimo ariko avuga ati uravye nyene batayikurikiza iyo ndahiro basa Nagira n'abayirahiye nkubwire igituma.
ku gatanu.
byagenze nuko byagenze mu nyuma y'iyo ndahiro abarundi bama bateshwa mu rudubi n'ababarongoye urumva na ruzoviyo nta ariko araduhumuriza avuze avuze ko aramomekerana ari we yarajejwe kuyahagarikira ngo atwereke ingene twuyubahiriza gusumba tugowe tukiriko igituma abarundi bama bateshwa mu rudubi n'ababarongo- n'ababarongoye nuko jewe ndavyemera n'ubu ko abarundi ubwabo bajya abanyagihugu banyarucari bo mu mitumba baremera ubumwe bw'abarundi mugabo iyo abategetsi bagombye gukoresha icyo kibazo ku nyungu zabo barabata mu rudubi kuko bagasubiranamo bakicana byarabaye kandi n'ubu eh, tutarabye neza birashobora gusubira
inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umunani habaye iyo ndahiro
byiga bacu imana iduha ni uko abo barundi nk'uko nabivuze bihagararako nandi uwoza arumviriza eh, imvugo z'abanyapolitiki z'abategetsi bamwe bamwe ehe abanyagihugu yaba bakibija ko cyane ibararyogwa umwanya uwo ari wo wose ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi si ubwomekerano ko yapfuye kure mu biganiro gutinda haja muri referandumu icyo sinakigarukako mugabo icyahatse harabuze umwanya ukwiye wo kuyashyira mu ngiro no kwiyumvira ibintu byokorwa koko kugira ngo koko atsimbatare mu buzima bwa minsi yose harabuze umwanya wo kuyashyira harabuze umwanya Eh, kandi akwereka igituma habuze umwanya ubwa mbere urabona bayatoye kwa kabiri itariki zitanu z'ukwa kabiri mu mirongo icyenda na rimwe haca haba inama mu bufaransa eh, yira- yabereye irabora ituma ibihugu byo muri afurika byose bisubira mu migambwe myinshi n'uburundi ntitwasigaye inyuma icyo gihuhusire nk'uko bakize cyatumye hagaruka imigambi myinshi mu burundi nticyabuze ako cononera uwo mugambi wo gutsimbata cyangwa bw'abarundi kuko urabyibuka twari kumwe kuri kaminuza amajambo yavugwa mu kwiyamamariza amatora yo mu bihumbi y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu ntibyabuje ntibyazubuze gusubiza inyuma imitima y'abarundi yari kwiraja hamwe kugira ngo ibone kumwe ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi bica biragaragarira no mu matora ntawo binyekeza ntawo bisha amatora yarabaye hakurikije iby'amoko bica biragaragara habaye ako n'akantu nyujijemwo Eka, amatora si- y'i- si ivy'amoko.
byo nyujijemwo.
ko batora umukuru ibyo w'igihugu ndabivuze jewe ndabyemera ababyumva umwe wese arashobora kubyiyumvira uko uko abyi- uko abishaka ndahindukiye kwa remi habyarimana turiko turavuga amasezerano y'ubumwe bw'abarundi imyaka mirongo irindwi n'umunani iraheze abarundi bayiyemereje bayatora mu bice birenga mirongo icenda ku ijana uno munsi nk'umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu mu nguvu murabona ko hari ikintu twovuga tuti abarundi bokwirata mu bijanye n'iyo ndahiro barahiye uwo munsi igihugu cari mu bibazo bikomeye cari kivuye eh, mu mu gihe aba eh, ubutegetsi bw'igisirikare bwari bumaze igihe kitari gitoya abatari mu butegetsi bavuga ko ari ubutegetsi bw'intara imwe bw'ubwoko bumwe hanyuma haca haraba ikintu gikomeye cyane ingorane yabaye integamarangara intambara yabereye integamarangara aha a- bija gushira rero ikibazo gikomeye kandi ku butegetsi bwari bushasha mu byibuke ubutegetsi bwari bushasha baza kwibaza ingene rero batora ico kibazo kandi hariho n'ibindi bibazo byari inyuma kuko mwibuke yuko eh, ubutegetsi bw'ico gihe bwari bugiyeho bwari busanze ikibazo gikomeye cyane cy'ubutegetsi bwahahora hari cy'intambara novuga ukutumvikana ko ari hagati ya ekleziya katolika na leta ubutegetsi uriko uravuga n'ubutegetsi bwa repubulika ya gatatu ya kabiri ni ubwa gatatu nibwo bwari buje rero hanyuma haba rero iki kibazo cyo kuraba ingene batora inyishu z'ibyo bibazo byinshi kandi mu mwanya umwe haca haba igikorwa gikomeye cyane je no kwemera cyabereye eh, ku barongozi b'ico gihe nshima gose cyo gushira hamwe abantu kugira ngo bavugane ku ngorane zihari ni ibi- i- honorable sibomana yise bita ico gihe amakoroke jewe nari mutoya mugabo ndibuka yuko aho byabera ababa batowe ngo bajeyo bamwe baza bavuga bati ibyo naka yavuze ntituzi ko azobiherana kuko bashobora kumupfungira ibyo yavuze mugabo kuko babonye ko kandi bumvise ko nahariya bavuze ibi batapfunzwe baca batangura rero gusohora ibyiyumviro barashyira hamwe ukuri barashyira hamwe bitari bike kumbure mu nyuma bitaranashika kure niho rero haje icyo yavuze cyari kivuye hanze iki inama ikomeye yabereye labore mu bufaransa iza ihindura ingene abantu bariko bararaba ko mwibuke yuko mu ijambo umukuru w'ubufaransa yavuze icyo gihe yagize ati ubu rero tugiye gukorana n'umunyeshuri mwiza wa afurika ni ukuvuga uwurongora umurongozi wo muri afurika azoba yemeye gufata ibitwigishije akabikora neza niwe tuzokorana Icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twariko turabira hamwe ibyerekeye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ndagushimire Remi Habyarimana nibutsa ko uri umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu ukaba unarongoye ishyirahamwe mezo riwere d'espoir wakoze kwitaba kino kiganiro mwakoze kudutumira kandi turashimiye n'abatwumvirije urakoze ndagushimiye nawe ambasaderi Guillaume Ruzovio nibutsa ko urongoye inama nkuru y'igihugu jejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro murakoze cyane tu- yego barakoze cyane ndagushimiye nawe honorable Tatiana Sibomana nibutsa yuko uri umuvugizi w'urunani amizero y'abarundi bakoze kitaba kino kiganiro mwakoze kuntumira kandi n'ejo nzobanguka urakoze ndagushimiye nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndagwipfuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho ubutaha Jerome urakoze cyane hamwe n'abatumirwa bawe ubwo rero namwe mwese abadukurikiye tubashimire mwese mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika